y'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina afata umugambi wo kugurisha amajwi abeshya ko yafashe karwera ese amaherezo yaje kuba yaye mukurikire umukino
mukama mukamana karame karame mugabo mwiza nkunda rwose ni karibu uzi kwangatwa gusa Yego mani ngo urankonda Oh, none se disi ubwo ukunda si inshingano zanjye koko mbaye hariko ye reka ahubwo nze ngufate neza ni ukuri ni karibu utambuka rwose komeza Hmm?
U- urwo rukundo gutari urusanganywera eh? rwo rwikopesheje hehe Ariko mukama mani erega ruba rubitse Ninde ahantu.
urwukopye?
oya ntawe unkopye rwose ndaruhorana ahubwo ruba rubitse ahantu igihe cyagera nyine rukamvumbukana nk'uku kureba ubu mbese rwavumbutse
reka reka reka ye ubu rero ukorora kuvumbukanya cyane rwose Eh.
none se disi wese ntunkunda Hmm?
mukama hagarara umbwire ko utankunda rwose umva se Hmm, ndakumva mukama ndakumva mama mbabarira rwose ntukambaze ubusa oya kandi nawe ntukajya umbwira ubundi busa reka ye Hmm. ubwo ariko uzi ko ngewe n'amagambo wagiye umbwira ukindambagiza n'ubu ngubu ntiyibuka di umva nyine ko nakurambagizaga U- uragira ngo se nongere ngo urambagize na?
aha Ah, ngaho yizire ariko rero reka tubyihorere icyo nzi ni uko n- ngukunda kandi nawe nzi neza ko ukinkunda ahubwo n'ikimenyimenyi ubu ngubu ni uko ugiye kumpa amafaranga yo kugura umuti eh, wo gutera imboga zanjye di sicyo se Ah, zirwaye iki sera izo mboga zawe nawe wagira ngo ni umwana utaronse uti uti ngo umwana utaronse utaronse niwe urwaragurika ukagira ngo- yabyihorere cyangwa uravuga ko akarima kanjye narwajemo impfunyarazi buriya si iyo bwakiya puwaburora
yawe mugabo wanjye rwose ntaho bitaniye Mm, none se rwose.
n'ibimenyetso by'indwara y'ipfunyarazi ko ari ukugwingira ndetse hakiyongeraho n'amababi yikunja akiri mato nyine nka bwaki Mm, maze yamara kwikunja ashakibumba agahinduka umuhondo mbese Hmm, niyo mpamvu puwavuro zawe zarabije uturabo duke kandi tubi wahora n'iki ni icyo nyine zazize Yego.
uzi ukuntu ipfunyarazi ari indwara mbi iterwa na virusi ikwirakwizwa cyane cyane n'isazi y'umweru yo mu itabi Ngo virusi- ngo virusi mukama aha ubwo nyine ni ugutera umuti wica udukoko kugira ngo urwanye iyo sazi nyine y'umweru yo mu itabi kuko gutera umuti wica uduhumyo ntacyo bihindura Mm, kuko nyine nawe urabyumva ntabwo ari indwara iba yatewe n'uduhumyo ahubwo iba yatewe n'iyo virusi ibiratawe iyo mbona agasa nk'isazi ko ari icyago isazi y'umweru irakatwa iyo w'umukara yoka inyabo irakatsindwe n'imana ndayivumye burya ikwirakwiza amavirusi nka mozayike y'inyanya Mm, iy'itabi cyangwa iy'imyungu ukuntu ibihingwa byagowe ko numva bitazoroha
yewe umugabo wanjye rero rwose ni ukuri humura sinzongera kwirushya nkwaka amafaranga ariko n'umpa aya ngaya hmm?
Mm.
kama rwose we- ntabwo nzongera kwaka ayo gutera umuti kuko mbese namaze kumenya ubundi bwenge bwo kuzajya nzirinda nkarinda imbuto zanjye ubuhe bwenge se umenye mukama burya rero umugabo wanjye ndakumva turiya dusimba buriya ngo tugenda tugurukira hafi y'ubutaka iyo rero buriya umurima wawe w'imboga ugize utyo ukawukikiza nk'ibigori biteye bicikiranye cyangwa amasaka yego biragenda bikamera nk'urukuta noneho rukarinda utwo dukoko ntitujye mu mboga zawe Eh, ndumva wa mugani birimo n'ubwenge Uko bimeze ngaho rero se shama amafaranga maze ubundi winumire rwose ntabwo nzasubira sinzongera kugu- kugutesha umutwe rwose aha akirambare ntabwo ki- yo urakoze rwose wowe ubwabo mwiza reka n'ubundi uri umuntu mwiza ndarugize amahirwe iyo yansanganye twanywereye akarwera uti Mm, twanywereye akarwera ariko manibura ko kutambeshye amafaranga ya karwara wowe mwahurira he nayo kurabeshya mana ariko ye aha abagore se nimwiyizi na abagore karwera wize ntugire ngo akurusha ubwenge Ngo Ii.
iki mba nawera mwese muri bamwe rero umuntu ushukwa nakagira ngo yamufashe amajwi kuri telefone akabyemera koko uti ngo iki Apu, nta mugore umurimo kuko satani yamufata keretse yafashe mu mutwe
ariko mana kuko telefone ye niyo wayatsindagiramo ntiyajyamo cyo rero Uuu, ese mama burya nuko byagenze yuu.
Rero mukamana
Ya ntabwo mana, ngutumye ya ndabizi mana.
kuri gacuma k'amagambo dore ha Ah, ah, ah, ah, ah, yewe ntacyo numvise ma Mm.
ntacyo numvise rwose ihumurire urekeraho Mm.
none se maritini karame papa kasha ya gahunda uyigezeho mwana we.
yese papa Sha, sinakubwiye ko kubera ko rusi ari umwana wo mu bakire nutamuteye inda se atazatuma mubana
sinari nabiteguye neza neza se Eh, yemeje kurara najya kubona nkabona mama byivanzemo he atese kandi Mhm. nagiye kumva numva arakomanze Mhm.
mpita munyuza mu idirishya tugeze n'ibyaga akandagira ikimene cy'icupa cyari inyuma y'inzu ye Mhm.
ibyo ko ntabimenye umwana we
marite ugize ngo iki ariko wowe ubwo kuko mbere ukuri mu gikoni waje kutwumviriza ute mama ndabeshya se ntimwazanye na se wa rusiya mu rugo
none se kuki wambeshye ngo rusiya ntiyigeze agera iwawe ni uko yanze ko bitagushimisha ubundi se bimurebaho iki ariko kage urumva ibintu uba ubwira umwana ariko ye uwagutuma umwana wajyana maritini nyine eh maritini yarakuze ahubwo uramubangamira umubuza kwishakira umugore ariko uba muzima kage izo nzira umwoshyamo nizo banyuramo bashaka umugore koko eh wowe ujya guta umwana w'uruhinja mu nzu ukohoye inyuma ya mugaga se nizo nzira nziza wabonye ariko mugaga yaguhaye iki kuko gituma umwoma inyuma hagihuse papa murekeraho ikibazo cyanjye mukindekere nzi ko nzagikemura reka nyoko ntakabona umuntu yicecekeye ngo agire ngo mu nda sikure aha aha we si kure rwose kuko umunuko w'ibirimo umara ku mazuru Eh, ugize ngo iki kanye ugize ngo iki? kandi wa mugore we mariti nyoko uyu usaka munana nshakaho
niba ari njye wateje ikibazo mubyeyi dore ngewe ndagiye mutuze
umva rero nkubwire kankindi mbwira icyo ari ako gasuzuguro kawe bukera ndakagukosora nibashaka bazafunga umva nkubwire kage Umbwira se.
ntabwo bazagufunga ahubwo ninjye bazafunga nakubwiye ko ntazongera kwahukana ndakumenyesha ko ari abiri kuri abiri Mm.
ubwo uzagira ibyago niba uzabigenderamo Eh, eh, eh, eh, eh, eh, niko ko numva imbere y'umusaraba yumva nduzi ari wowe uremera kandi wawutura hasi uka- u- u- ugasandara ariko ndinda nkubera umusaraba ninde waguhatiye kuwikorera mfasha hasi rwose nzi kwigenza hasi rwose nzi kwigenza wabera uvuze ukuri uzi kwigenza koko ntugikeneye umugabo nkanjye nyine Eh, ariko nta kibazo ariko ntugire impungenge kuko nanjye umaze kongera mu muhogo ikibazo se kirihe biri n'amahire inzu yacu ninga ari guhera uyu munsi wibane nanjye nibane urumva shinyagurira izo mana sinaba nzikuye umva kagi izo mana guhera ubu wazigize maze amagambo ashira ivuga
arishya nawe se kandi aro
mbega mwaramukanya amahoro mugabo abona turi aho rusiya samezade
kandi nari ntarakubwira ko yaje mu gitondo apfutse ikirenge ayo makuru ndayazi Mm.
ariko reka ngusabe ikintu kimwe igiki se kandi
rusiya twaraganiriye bihagije Eh, ariko numvise ari mu bihe bikomeye uti yarahungabanye cyane Mm.
akeneye umuntu umukundwa akazi
si ngaho
bya bindi byawe rero byo kumukabukira rwose waba ubiritse Mm.
akabanza agasubira ku murongo ariko se yahungabanyijwe n'ibiki Mm? n'iki yahuye nacyo abandi bana batabonye
Ah, erega buri wese arivukira
yewe ibya rusiyange simbizi rwose numva bigiye kuzanyobera
reka tumugenze gahoro azagera ahajye ku murongo Yewe, nta murongo mbonye rwose ntawe azajyaho ahubwo azatana burundu
reka twihangane tumuhe igihe
sawa ubwo nta kundi byagenda
urakoze wirirwe kandi aho wirirwa marisiya rero kankindi nawe sinzajya turakumva papa.
ndagira ngo mu mitwe yanjye mutangire kwitegura igihembwe tugiye guhingamo ibishyimbo n'ingano
none se patoro ndakumva tuzongera duhinga ibishyimbo bishingirirwa ariko sinzajye ntukabaze ubusa ntabwo wabonye ko ibishyimbo bishingirirwa byaduhaye umusaruro ukubye gatatu ndetse hafi kane w'ibishyimbo bidashingirirwa
Eh, patoro rwose byarigaragaje Mm, nanjye nabazaga ubusa koko nabonye kandi nubwo umusaruro wabaye mwinshi yageze ku isoko barabirwanira batabirwanira se ntuzi ko bigira intungamubiri nyinshi cyane ndetse zimwe zijya kungana n'iz'inyama Hmm?
Hmm.
bikagira ndetse n'umunyu ngugu witwa feri Eh, burya se patoro
cyane rwose akarusho noneho binongera umunyu ntungabihinga wa zote mu butaka
nukuri mbihaye amashyi kankindi numvise bigira amoko menshi se tuzahinga ibihe yego burya buri bwoko bugira aho buberanye kurusha ahandi
Eh, birumvikana Hmm. hari ibiberanye n'imisozi miremire nka gikundiro Mm.
mpanguhe Eh.
vuza impundu Eh.
gira ubuzima rukundo na nyiramata
kanyi ndakubona wanyumveye amazina bifite amazina meza we heza cyane Eh?
hakabaho rero n'ibiberanye n'imiremire n'iciriritse nka nshuti nziza Eh, kaze neza zana isuka zana isoko eh, mamesa kaki mm, na kirya umukwe Eh, mama we kanyi kirya umukwe wakibyarira
none se mu misozi migufi ho mu misozi migufi n'iciriritse hari za make mirongo ine na kabiri na makumyabiri n'umunani ndetse burya ibishyimbo bya gikundiro harimo amoko atandukanye yabyo ibikunda imisozi miremire ibikunda iciriritse n'akunda imisozi migufi ese mama birumvikana ko rero buri wese ahitamo yitaye ku butumburuke bw'abahinga sibyo ra ye niko bimeze da Eh, ubwo rero gutegura imbuto n'ifumbire ni njye bireba imirimo yo gutegura imirima namwe irabareba Eh, nibyo mugomba rero kujya mwibukiranya buri kimwe cyose dore hari ubwo njya mu nama bimwe nkabyibagirwa Mm, nibyo naho rwose ibiti byo gushingirira ko ntacyo bivuzeho ibyo nabyo bizagira umwanya wabyo Ah, kanende nawe urashyuhaguzwa urashaka gushingirira n'ibyo utaratera ko ntumuseke rero nawe senzage kuko n'utabitutira ubu ngubu ariko agomba gutekereza aho azabikura Eh, naho ubundi wazatungurwa da wamwihoreye se nawe ko azi gushyanuka
reka ngende rero ubwo ni uko bimeze patoro iki se kandi
buri- burya rero Eh, twa- twagushije ishyano ku buryo nabuze n'aho mbihera i- ishyano nyabaki Kubwira.
Eh, irihe shyano ubwo uzi ko Eh, nako wa mukobwa rusiya eh, twamuburiye kwa maritini uti ni impamo Mhm.
ariko ibyo bintu na- na- nabibabwiye mwanga kubyemera uretse gato senza kanki wabibwiwe n'iki se patoro Mm.
nanjye nyine numvise maritini abiratira se mbura aho nkwirwa numva nshaka kurigita neza neza pe Eh, eh, erega burya paturo njyewe tujyana rwose ariko buri kimenyetso na kimwe cyari kunyereka rwose ko yishe ahantu ni ukuri kw'imana cyakora koko wa mugani wawe twasanze icupa rya byeri n'irya fanta Hmm? atubwira ko ari ibya kare ariko buriya iyo tuza kwitegereza neza ntitwari kubura icyo tubona aha soko eh? rwose paturo njye nkubwije ukuri ubutaha rwose mujye mumbwira mbaherekeze Hi, njye- njye maze kumenyereka ubucakura bw'abana bacu ndabazi ko rusiya buriya tutari bukiranuke ntabwo rwose biri bushoboke Hmm? naramworoheye bihagije ubu sinzi uko biri bugende
reba abana b'ubu ko batunaniye se
Yewe, naba namwe muravuga mubyiriye abahungu ko kurera umwana w'umukobwa muri iki gihe ari ibibazo aha paturo byo rero ufite ibibazo eh? uba ufite ibibazo kubyira uri umukobwa w'igishongore nka rusiya noneho mama we agenda yikaraga imbere y'abasore maze ibisore nabyo sohoka umureba bikagenda birabya indibi bikanaguzwa amaso ha nta mubyeyi we ko bitoroshyera aha ikibazo ni ikibazo wa mubyeyi we n'uwarumbye yarumbye umuhungu akangara ku gasozi bikagira inzira ariko umwana w'umukobwa yarumbye ni umusaraba cyane rwose ni umusaraba se uvugwa yewe abyara akuzanira akarwara aguhangayikisha yewe mana umbe hafi rwose uburakari mfitiye rusiya ntibuze kunkoresha ibidakorwa ese uracyari mu rugo karwe mbwirira rusiya abaretse kugira aho ajya nze nibonanire nawe amahoro se yahe ubwo uzi ko ngo yakomerekeye kwa maritina amunyujije mu idirishya ngo tutamubona Hmm? reka ndaje ndabikubwira neza akazi ni ishyano rwose
ayiwe mugaga se ko amenye ko rusiya yaraye kwa maritini aho bari bukiranuke ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri